dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi badusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo zanyu kuri telefone ngendanwa ndetse no kuri mudasobwa ikaze mwese ikiganiro cyacu uyu munsi kirashamikira ku kiganiro mwumvise cya murisanga kuri wa gatanu ushize ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu fideli niyo ngabo abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump atanga ikingo ciwe ca kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira uwa mirongo ine n'indwi imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera kw'igikumu zishyira imbere inyungu za amerika ubwa mbere na mbere ivyo bita america first mu rurimi rw'icongereza zimwe muri izo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cane cane ku mugabane wa afurika uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nk'ihagarikwa mu kiringo cy'iminsi mirongo icenda ry'imfashanyo amerika yahoha amakungu yakuye amerika mu masezerano y'i paris guhindagurika ry'ibihe turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi oms ceta mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'imibano muri nigeria no mu karere ko muri afurika yo mu burengero na professeur waldo krugel yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza north west university batangaje ko imigambi ya perezida trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya amerika n'umugabane wa afurika mu bijanye na politiki ubudandaji imitahe n'imfashanyo ibihugu vyo ku mugabane wa afurika vyotegerezwa kuvyifatamwo gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya leta ya amerika ku ntwaro ya perezida trump abantu benshi biteze nivyo tuvuga ko twatumiye emery pacifique igira neza yanonosa ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i londres mu bwongereza twatumiye kandi professeur pascal niyo nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kaminu, muri kaminuza y'uburundi no mu yandi makaminuza yigenga ari bujumbura mu burundi ndabaramukije batumire amahoro neza emery pacifique ubona gute ibijanye n'iyi leta nshasha ya perezida trump ku bijanye n'umugabane wa afurika cane cane ufatiye kuri ivyo nariko ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye kw'igikumu nk'izo zo kuva mu ishirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i paris guhindagurika ry'ibihe guhagarika mu kiringo c'iminsi mirongo icenda imfashanyo amerika iha ibihugu vyo kw'isi murakoze murakoze kumpa ijambo no ku butumire bwa mbere hoho ngira ngo icyo notangura kuvuga ni ukwibaza nimba trump cyangwa adiminisitirasiyo ya trump cyangwa intwaro ya donald trump hari umugambi n'umwe yari ifite cyangwa yoba ifite kuri afurika inyishu ni uko bari bafite umugambi mu gihe bariko barategura ingene amerika yorongorwa umugambi ahanini kuri afurika wari ushimikiye ku bijanye n'ubutunzi ibyo bita economic engagement no ku bijanye n'umutekano ibyo bita security cooperation no ku bijanye no cane cane kurwanya abakeba ba amerika mu by'ubutunzi nibyo bise countering the influence of global competitors aha cane cane bavuga ubushinwa rero nk'uko tubizi ivyo ni navyo yanashimikira ko no muri administration yiwe ya mbere ariko uh, turibuka kandi umugambi munini yari yarise prosper africa wo gukora imigambi ijanye no guhindura ingene ubutunzi muri afurika bwubatse kugira ngo habeho ugukorana vyo hafi na leta ya amerika ivyo rero uh, ivyo vyose nubwo vyari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshirwa mu ngiro iki rero fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba afurika imbere y'indi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri afurika rero nobabwira yuko uravye nk'ivyo african center for disease control and prevention bavuga bafite ntaguciriyemo ni ikigo uh, kijejwe kwirinda uh, no kurwanya indwara co muri amerika ego murakoze iki kigo kiravuga yuko ah, afurika izogira ingaruka nyinshi ah, zigaragara kubera gusa amerika ivuye ah, muri iki muri iri shirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu amerika yari nk'amufasha ah, mukuru muri iryo shirahamwe ikindi naco umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko ah, trump yahagaritse vy'agateganyo iminsi mirongo icenda ah, imfashanyo zose ah, mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu ibi rero ah, nokubwira yuko ubu nyene turiko turavugana ah, ibihumbi n'ibihumbi vy'abakozi ah, bakora nko mu gisata c'ivyo gutabara imbabare ubu nyine tuvugana akazi kaheze Ah, si n'ibyo kuvuga ngo ingaruka ingaruka kuva asinye bijya ah, zaciye ziba buno nyene rero ibi ibi vyatumye habaho ah, amaprograma menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri afurika ibijanye ni- ni- n'imiti ah, murazi yuko hariho imiliyoni zirenga mirongo ibiri muri afurika zifashishwa n'ayo mahera ah, mu kurwanya indwara ah, ikiza ca sida ibijanye na na n'umutekano mu vyo gufungura ku bantu bantu nikora muri afurika amamiliyoni arenga zitatu n'inusu ibi ni ibintu ah, kubera intwaro gusa n'imi zigaragara kuri afurika ariko mu buryo burambuye nibaza aho tuja kuvugana n'ingene afurika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri iyi administration trump Mu- muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere ku bijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise ku bijanye na afurika mwariko muravuga ko hariho nk'umugambi prosper africa uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko ntawovuga yuko umugambi ah, hari ikintu gihambaye wahinduye ku bu- rugero rwo kuvuga ngo warakuye afurika ku, ku mwanya umwe ukasha uyishyira ku wundi ariko ah, wari umugambi utuma afurika ah, igira akise ku isoko yo muri yo muri amerika hanyuma ishobora ama- gushorera ibidandazwa vyayo ku masoko muri amerika hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa agoa nawo nyene uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icenda ariko iyi ntwaro ya trump nti- ntiravuga kazoza kawo twe benshi turi muri iyi domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi umunani gusa ni umugambi ubundi w'amahera menshi ugomba hagomba kuba harabaye amaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba giheze ibi byose rero ah, ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri trump administration ya mbere kandi umuntu yoshima ariko ubu tutabona ingene bizobandanya murakoze professeur pascal niyo nizigiye I- iyi migambi mishasha n'ingingo perezida mushasha wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yafashe twariko turavuga nk'izo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi oms kuva mu masezerano ku ihindagurika ry'ibihe i paris no guhagarika by'agateganyo iminsi mirongo icenda imfashanyo amerika yaha amakungu izihe ngaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri iyi afurika muri make mu bisanzwe donald trump bo, uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere eh, imbere y'uko asubirirwa na joe biden yari umuntu akengera cyane afurika afurika nta kintu kinini yamubwira ni umuntu agomba kugarukana eh, ingingo zo gutwara zariho mu kinjana ca cumi n'icenda muri amerika kuvuga yuko ivyo vyo gufasha afurika ntimubwira ikintu kinini reka mbere n'uburaya agomba kubwereka yuko butibuye ko atazosubira kugira ngo amerika itange ibintu byinshi mu gushigikira uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi nacyo gituma abanyafurika je nibaza ko ata kintu kinini bobwira kuri ku bijyanye abahinga bakurikirana uburyo abona ibintu byogenda imigenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi haba mu bijyanye na politike bijyanye n'ubudandaji babona ko ashyira imbere inyungu za amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu i- mu gihe abona ko hari icyo amerika ikuramwo Eh, ku bijyanye na afurika afurika turazi ko ifise amatungo kama menshi mwibaza ko azoyiheba burundu canke yego nibyo burya donald trump arafise uburyo bwo gutwara usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko azobikora hatageze ico gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere eh, korea ya ruguru abantu bakanabitinya je abanyeshuri barambaza ati none hagira habe intambara ya gatatu y'isi yose ntoya murarindira murabe kuko ashobora gutera korea ya ruguru azi yuko ifise ca kigwanisho ko nyanganda nivyo vyaciye biba ya- ya- ahubwo yaciye atuma ko kim jong il ngo bahure bayage kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cane afurika arayikeneye rwose kuko afurika irimo ubutunzi bwinshi afurika irimo abantu benshi bakiri bato bafite inguvu bashobora kuja gukora muri amerika kuko amerika irakeneye abakozi cane mu mahinguriro ku buryo ibyo avuga kenshi ni guterana ubwoba ni ukugira akanga abantu bajugumize bamutinye nayo ubundi bwo nibaza ko ata kintu kindi nazohindura mu buryo afurika yahora ikorana na amerika cyane cyane muri ibyo bya abantu baja gukorayo ibintu byo ku butunzi buri muri afurika murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise nzara nyimana jean marie vianney uratwumva ndabumva ndabumva bamagaye ndi i kigali mu rwanda ufise ikibazo waza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza ikibazo kijyanye n'iriya gahunda yo guhagarika inkunga mu Mu- mu by'ukuri kugira ngo icyemezo nka kiriya gifatwe icyari kigamijwe ese yaba ari mu nyumvishirize ku bihugu n'ukugera bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politike yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe ku za nkunga batangaga bazikoreshe mu mu kwiyubaka kw'igihugu cyabo nicyo nashaka kugira ngo mmenye Ah, ni ikibazo ni ikibazo cyiza agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo ah, zija mu makungu zoba ziva kuki Ah, nibaza yuko ah, warakurikiye ingene ah, perezida trump yiyamamaje nkuko no muri mu ntambara ara ah, avuze fidel avuga ati amerika n'abanyamerika ubwa mbere rero agishika agiheza kurahira Ah, nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro ni ukuvuga refanatike ah, muri politike burya refanatike ni abantu ngirakamaro ah, kandi utegereza kubashimisha n'aho wowe utahuza nabo nimba yaravuga ati mfashe ubutegetsi ni amerika n'abanyamerika ubwa mbere agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari abanyamerika ayahagarika burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ni ni inzira ya politike yo kwerekana yuko aje kandi ag- a- babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icizere eh, kibandanya Ah, mu banyamerika ahanini benshi bamutoye ah, kubera ibyiyumviro byiwe rero icyo ni kimwe Ah, hanyuma icya kabiri arafite ibyo yanemeye ah, atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikorwa ah, a- atabanje kurondera ibindi ahagarika ikindi naco trump murazi yuko a- arafise n'amashyirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo trump eh, ntaheranwa ego nk'iri shyirahamwe ah, mpuzamakungu ah, ry'amagara y'abantu urazi yuko ah, n'ubundi muri administration yiwe mu ntwaro yiwe ya mbere ya- ya- yari yagiranye ibibazo naryo ah, ari no mu mugambi wo kuraba ingene yo- yobahana Ah, mugabo umwanya ntiwamukundira ubu rero ibyo ntiyabyibagiye ah, yashitse agaruka ah, ahagarika amahera ya amerika muri ibyo hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icizere kirenze cya bamwe bamushigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora ica gatatu ni no kurondera uburyo ah, bw'imigambi imwe imwe yemeye ah, yemerera abamutoye itari ifise bije ubu akavuga ati izi bije zija mu banyamerika zija ahantu mu bantu batari abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nawe ko ntoronkamwo ibikora ivyo nemerera abanyamerika murakoze Eh, ku mirongo ya telefone kandi dufise ntezirije onesifo uratwumva Eh, ndabumva cyane Eh, nashaka gushikiriza kuri icyo cyiyumviro cya perezida avuga ati ashaka guhagarika imfashanyo zose zishobora gufasha afurika afurika ibihugu abanyama- ibihugu bitari amerika ikibazo Hello?
ikibazo ni ikihe ikibazo ni iki none se ko ahagaritse gafashanyo niko abona ikintu nyamukuru wa amerika izoca yunguka n'icyaha ngo mwishura professor pascal egome ibyo eh, donald trump abigira ni umudandaji ubwa mbere bwo mbere yo kuba perezida avuga ati amahera yahora agenda muri afurika cyangwa ahandi ajya gufasha abantu akaza muri amerika afashe amerika ko bavuga ati ikintu ndondera cyane ni uko amerika yoshobora yosubira gukomera nk'uko yari imeze kera ibyo nibyo aguma arondera ni ubucuruzi bwa amerika avuga ati ngabanye cyane amahera ajya hanze ahubwo nongereza yakora muri amerika kugira amerika igume ikome ikomere cyane ku isi yose
nshuti bakunzi bacu ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa whatsapp woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu voa aho uza kuhasanga icyo bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya amerika
hanyuma emeri pacifique twavuze nka ayo mategeko yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu yateye kw'igikumu ashobora kuzagira ingaruka muri afurika ku bariko baratwumviriza mu- mwobasigurira nko ibyo amerika kuva mu ishyirahamwe oms kuva mu masezerano y'i Paris no guhagarika izo- izo mfashanyo n'ahari ibya- ivy'agateganyo nk'abariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri afurika mwobasigurira muri make reka duhere duhere ku- no ku burundi imbere y'uko tuja muri afurika ngira ngo nk'akarorero Ah, murazi yuko ah, nk'amahera y'umugambi wo kurwanya ikiza ca sida ah, ashika no mu burundi kandi turazi yuko abarundi benshi cane iyi miti bayironka kuri gusa Ah, murazi yuko niyo bishitse ntishike ku gihe abantu bagira ibibazo bikomeye ubu rero ayo mahera yahagaze ni ukuvuga yuko hariho abarundi hariho abandi banyafurika benshi nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni mirongo ibiri z'abantu ah, bagiye kugira ingorane kuko ah, uravye nk'igihugu nk'uburundi ntikigira bije ica isubirira ayo mahera Ah, ni ukuvuga yuko ni ingaruka zigaruka ni naco gituma ah, abarundi abanyarwanda abumvura ururimi bose bariko baratwumviriza Ah, ibi si ibintu izi ngingo si izi ngingo zoroshe nubwo ubu muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi mirongo icenda Ah, ibi ni ibintu byica abantu ubuzima bw'abantu kubera iyi ngingo buzo- buzokononekara byinshi cane abantu ntibabifata mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike ibi ni ibintu turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishirahamwe nta murundi atazi ishirahamwe ryitwa usaid usaid amahera ah, ibice binini byayo kubera iyi ngingo ah, ntazoboneka muri uno mwaka Ah, jewe nkora muri ah, domaine humanitaire ndazi mu bijanye n'ugu- n'ibikorwa vyo gutabara dusaba ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ah, ndaguhe nk'akarorero ah, mu bijanye na security alimentaire ibijanye no gu- no ku- no kurondera imfungurwa zikwiye kandi ngirakamaro ku mubiri mu bantu afurika bidehe Ah, ni urwego itarashikako Ah, muzi amakambi y'impunzi ari muri afurika ko arenga ah, igihumbi abo bantu bose barya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu mwibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri afurika yacu aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri afurika kubera ingingo nk'iyo ni ukuvuga rero abanyafurika batwumva bumve yuko ari ibintu bikomeye iri shirahamwe turiko turavuga ah, ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu burundi mu bihugu byose byo muri afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava hehe igice kinini ni muri amerika no muri uniyo europeyene ni ukuvuga yuko hazobaho ingaruka ah, zigaragara nyinshi cyane kuri afurika uretse ko kumbure muri kiganiro turashobora no kuvuga n'ingene afurika yobyifatamwo mugabo abantu babanze bumve yuko atari ingingo zoroshe niyo mu ngingo ni trump yabafashe ingingo muri amerika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri afurika professor pascal hari ababona hamwe byoshika ntihagire imigambi iboneka irashe ya amerika ku bijyanye n'akarere ka afurika umugabane wa afurika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'ubushinwa n'u- n'uburusiya niko mubibona ibyo yego birumvikana kuko aba- abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati nimurare amerika ntigomba kubafasha twebwe turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko amerika cyo kimwe na- n'uburaya bw'uburengerazuba ni ibihugu byari bimenyeye gukorana na afurika mu bundi buryo uburyo bwatanga eh, amafaranga menshi abanyafurika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya uburusiya n'ubushinwa ingene bufa- bifasha ntibifasha co kimwe na bijya bihugu bya amerika canke uburaya bw'uburengerazuba kuko eh, kenshi uburusiya n'ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze ni amafaranga afasha mu gisirikare afasha eh, mu mashirahamwe mu mahinguriro ah, arongowe na leta ku buryo naho data wanje eh, mu- iyo mfashanyo yabo yo- yoboneka mu bintu bimwe bimwe by'igihugu ntashikira abenegihugu nk'uko imfashanyo yo muri amerika niyo mu buraya bw'uburengerazuba ishikira abanyagihugu abenegihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose kira noneho uburusiya n'u- n'u- n'ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu by'imfasha basibye inzira yo gufashanya itaboneka cyane mu benegihugu idirisa bakungu araduteye akamo ku itelefone uratwumva yego ndababa neza umunyamakuru mwiriwe neza uduhamagara irihe imerere hano i kigali mu rwanda ni ukuvuga ngo ndaje gushima umutume gwatumiye bibanda kuri icyo kibazo gihari nyine ni ukuvuga ngo twebwe abanyafurika cyangwa hano mu bihe cyane cyane abanyafurika ni ukuvuga ngo bizatugora cyane ni ukuvuga ngo kuba amerika yivanye muri uriya muryango bizatugiraho ingaruka nini cyane Ibyo- nini cyane ku buryo waba urugendo mwiza wari urereye cyane ni ukuvuga ngo amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine bikatugeraho n'aya mafaranga ishyiramo nako- nabyo akatugeraho ushaka kuvuga uwuhe Cyane.
muryango Ni- uri ku- uvuga umuryango uwuhe oms yego ni ukuvuga ngo uriya muryango amerika yivanyemo bizatugeraho ingaruka nyinshi cyane bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga zirenga ijana kubera ngo ubushobozi bwacu ni ubw'abakene cyangwa abanyafurika bamwe na bamwe badafite ubushobozi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye nisabira ko abanyafurika bakomeza kwi- kwigira nyine ubona ko twamaze iminsi tubona ko amerika ishyira amafaranga menshi ahubwo twebwe twibagiza twibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri byose ni ukuvuga ngo rero ndisabira abanyafurika kwihangana tukigira uko twi- uko twifite ahubwo nisabira ngo amerika ko yahindura igitekerezo n'uko bidashoboka ko natwe muri afurika byadufasha cyane ndabashimiye murakoze ego murakoze professor pascal muntaravye eh, ndavuga ko ari ye ingingo nkuru nkuru eh, leta ya perezida trump eh, yakurikije bari bashizeho u- urwandiko rufise impapuro amajana icenda na mirongo ibiri bise ibitegekanya imigambi azoshimikira ko o, muri iki kiringo ciwe kigira kabiri umuntu aravye muri ivyo harimwo guhindura uko amerika ikorana na n'umugabane wa afurika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za amerika mu gukorana mu mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko yigenga bakavavanura mu buryo bushoboka no gushimikira ku mfashanyo baha umugabane wa afurika mwitegereje iyo migambi mubona bizogirira akamaro gute afurika nibaza yuko uh, ubu abanyafurika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya ya ya donald trump Uh, ngira ngo igikomeye ni uko bazogerageza kwibako bakavuga bati tukizeye cyane kuri amerika reka twibeko ariko hariho n'ikindi kintu bishobora kuba ni uko donald trump uko yaje afise ubutegetsi bukomeye cyane afite n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi ya afurika gusa na za canada za danemarke eh, n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bi- bifitaniye imigenderanire myiza na amerika ibyo byose bishobora guhinduka muri iyi myaka ine azomara atwara amerika uti kubera iki kuko eh, burya ujya mugambo wiwe w'aba- abarepublika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera bagerageza kwisunga ubukomezi bwa amerika ntibumvikana cyane rwose hariho bamwe bamwe batemera ibyo donald trump akora ashaka hanyuma ikindi naco n'aba bademokarata bashaka ko ibintu bihinduka muri amerika n'ahandi ku isi nabone ntibazemera ngo donald trump aguma akora ibyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi bazogerageza kwinanata babyange ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yaba afise inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira arashobora gushikirwa n'ibintu aka- akananirwa n'ingene yovyivuna ku buryo donald trump nawe azogira ingorane azogerageza guhesha kuko politike niko imeze umuntu agerageza guhesha ntibizoroha ntibizomworohera byose ibi imbere bishobora kumuzanira amananiza murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nduwimana innocent uratwumva ko ndabumva uduhamagaye uri hehe innocent ramukanyosha mu gisagara cya bujumbura ikibazo iciyumviro Eh, ni ikibazo n'icyiyumviro ubushikirize yego ngarutse ku ngingo donald trump yaraye afashe je ndabona ntizohumuriza nk'abanya- nk'ibihugu bimwe bimwe byo nga muri afurika iwacu nko guhagarika imfashanyo eh, iminsi mirongo icenda je ndibaza ko yihuse gufata iyo ngingo Eh, hariho ibihugu bizogira ingorane ndavye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo na cane cane kandi hariho ibihugu bikenye eh, kandi yofa hariho n'ikindi kigira kabiri kuva mu- muri rya shirahamwe rya rijejwe impunzi ku isi naho nyene je ndabona hariho ibintu bigiye kuyangara vyinshi hariho ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zidahumuriza abanyafurika je ndabona arakwiye nko kurekera hamwe akamanza agakosora ingingo zimwe zimwe nko kwirukana abanyafurika kandi bari bahafise ubuhungiro n'ubwenegihugu agaca abirukana agaca abirukana ihuti ihuti batamanje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo izo zose ni ingaruka mbi bazobwira bashitse mu bihugu byabo Eh, arakwiye kuraba rero bakicara hamwe n- n'ababijejwe eh, bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe bagasubiramo bakabye- bakabitorera umuti kuko tu- nka twebwe abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini Eh, ni icyiyumviro n'intererano ico nico nashaka gushikiriza turagushimiye nduwimana innocent yego murakoze kuduhamagara ku isi rya amerika turamushimiye mugenzi wacu fideli niyo ngabo n'abatumire be uyu munsi ndetse namwe mwatelefonnye mutanga ibitekerezo byanyu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbifurije amahoro mwese murakarama
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.